Radio e Südamerika. ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika tubibashikiriza iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radiyo yacu arobas gmail akaburungu com na facebook kuri adresi radiyo yacu kuri site yacu ariyo www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu burundi abarwaye indwara y'igisukari bita diyabete mu rurimi rw'igifaransa bariyongera uko umwaka utashe ivyo bitangazwa n'ikigo aprepidia burundi kirwanya iyo ndwara mu kurangiza indwi yahariwe kurwanya indwara ya diyabete mu ntara ya gitega ikigo aprepidia burundi kimenyesha ko ku bantu amajana ane bipimishije gutangura iyo ndwi mirongo itatu n'umwe basanze bafise indwara y'igisukari umuyobozi w'ikigo aprepidia burundi space caritas nsavyimana amenyesha ko ico kigo ayoboye cishinze gufasha kwirinda indwara y'igisukari gukangurira abantu ku vyerekeye iyo ndwara kuyipima no kwitaho abafise iyo ndwara benshi mu banyagihugu basanzwe ntibaronka uburyo bwo kwivuza indwara ya diyabete kubera amikoro make mara space caritas avyimana amenyesha ko batanga umuti wa insuline ku buntu amenyesha ko baronsa abantu igipimo gukoresha kugira bamenye urugero rw'isukari bafise mu mubiri wabo atangaza ko bateye igikumwe ku masezerano y'imyaka ine n'ishyirahamwe ritegamiye leta rikorera mu gihugu cya australia life for a child ribafata mu mugongo mu gikorwa cyo gufasha abana barwaye diyabete bari munsi y'umwaka gushika ku bafise imyaka mirongo ibiri n'itatu nivyo tugiye kuganirako mu kiganiro muri sanga yamara tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku bitangazwa n'ikigo aprepidia burundi ku ndwara ya diyabete twateguriwe na mugenzi wacu fidel antoine nsabimana uko bivugwa na space caritas nsavyimana arongoye ikigo aprepedia burundi ikigo kirwanya isukari mu burundi uko umwaka utashe ibiharuro bitera biduga mu mwaka uheze twarashoboye gupima mu ishyirahamwe abantu ibihumbi bitandatu n'amajana munani na mirongo itatu na batatu twari dufise abantu amajana atanu na mirongo ibiri na batatu bafise indwara ya diyabete uyu mwaka twarapimye abantu ibihumbi icenda n'amajana munani na mirongo umunani muri bo hiyongereye ko abantu amajana abiri na mirongo itandatu n'icenda bashasha abo rero bari mu migwi yose turafise abana turafise abakuze abatama n'abatamakazi nk'iyi minsi ibiri twapimye abantu amajana ane na mirongo ine abantu mirongo itatu n'umwe dusanze bafise indwara ya diyabete urumva ko nabo nyene ari bashasha biyongereye mu gitigiri kandi ubu nyene turiko turavugana babiri dusize tubinjije ibitaro murumva ko diyabete itakiri agaseseshwa rumuri space caritas savyimana aratubwira ibituma bikuru bikuru bituma ivyo biharuro biguma biduga mu Burundi diyabete igituma iguma igwira mu gihugu iwacu hari inyifoto zitabereye nyinshi tubona mu miryango itandukanye imiryango myinshi ifungura ibinure vyinshi ibinure rero twasanze ari cyo kintu ca mbere kiriko kiratuma diyabete iduga nko mu ntara za kumaso twagiye turapimayo urashobora gusanga ku munsi w'isoko bazi impene ijana izo zose zikarara zihetse mu guteka mu miryango barundayo amavuta menshi bya binure biguma bihoma bigaca bisanga diyabete yadutse mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo ivyo biharuro ntibibandanye vyiyongera space caritas savyimana hakorwa iki no guhindura inyifato no gufungura imfungurwa zitagira bya binure ni ukurya imboga nyinshi zitagira bya binure ivyamwa hanyuma tukagira na ya myimenyerezo tubagiye za nzoga za kanyanga hariho abantu bakura diyabete muri za nzoga baguma banywa za kanyanga umunanasi n'ibindi ikindi kintu kiriho abantu benshi bafungura im- indya ata kamaro zifise kubera ashobora kurya imfungurwa ntanganguvu guhera ku wa mbere gushika ku wa mungu nta kintu na kimwe kimutuma umubiri wiwe awushiramo ikintu cy'akanovera ni ukuvuga umubiri urakamvuka gutindaho rwagashyigo nyene ruruha ugasanga yagwaye indwara ya diyabete igisukari ni indwara benshi bagenda n'abatazi nk'uko vyashikiye Justine Ndayisenga yasanze ayifise mu gihe yaragiye kwisuzumisha ku buntu muri ico kigo jewe cantumye nza kwipimisha narumvise ako kamo hama nca numva yuko noza kwipimisha kugira ngo menye amagara yanje ukunge nagenda sanze bitameze neza nizere ko bizogenda neza ni indwara maze kuvyakira nibaza yuko atangorane vyogutera naho ino ndwi yari yahariwe gupima abantu ku buntu hari abatari bake bagihiga imanga kwipimisha ni nk'uyu mwigeme yaje aherekeje mugenzi we aje kwipimisha mu kigo ya burundi tuzananye rero na mwene wacu niwe yaraje kwipimisha kubera we yaramaze igihe aje- ay- yaraje kwipimisha ngaha je rero nari- nari mbaye kumuherekeza gusa kugira aze kwipimisha je gusa urumva ntiwari- kusanzwe ntiwari umuhamagaro w'iwanje urumva nari ndamuherekeje sibo niyo andre yamaze gutahura akamaro ko kwipimisha indwara y'igisukari arafise icanura abandi bantu nagize umutima wo kuza kandi gusubira kuraba ubuzima bwanje ukuntu bumeze kuko numvise ari ibintu vyo ku buntu rero nagomba ntere akamo abashingantahe bagenzi banje baze kuko twaramaze kuvyumva ko ingwara y'igisukari ari ingwara mb- mbi ino ndwi ikaba yaranzwe n'ibikorwa vyo gupima abantu ku buntu indwara y'igisukari no kwigisha gufungura neza ababishatse ku buntu mu kigo wa ya burundi gifise icicaro mu gisagara ca gitega igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika Eh, turagushimiye eh, mugenzi eh, mugenzi wacu rero fidel antoine sabimana mu kiganiro rero muri sanga eh, co uyu muri kuri iyi saha tubatumiye umuyobozi w'ikigo aprepidi ya burundi madame space caritas nsavyimana turabaramukije
okay Ah, mwotubwira ico kigo eh, igihe mwagishinze n'icatumye mugishinga
murakoze cyane icyo kigo cyavutse mu burundi mu bihumbi bibiri na gatanu hanyuma rero icyatumye kigishinga ubwa mbere ni uko nka jewe icyatumye ndagishinga nawe nizeye mu gihugu cya mari mbona icyo gihugu gifise abantu benshi barwaye indwara ya diyabete maze gutaha rero naciye nshika mbona yuko mu burundi naho hageze yuko twohaguruka tugashyira imbere icyo gisata cy'amagara y'abantu niyo rero twace dutangura gushinga icyo kigo turatangura turashinga ikigo mu ntara ya gitega mu bujumbura mu cyankuzo mu ruyigi mu rubanza mu gatumba eka no mu kirundo n'imurambi mugabo ikigo cya gitega nicyo kigo gikora cyane kubera kiri hagati yo mu gihugu kandi nanjye mba hagati mu gihugu mu ntara ya gitega eh, ni kuki mwahisemwo gushimikira ku ndwara ya diyabete igisukari
igituma twashimikiye ko ku ndwara ya diyabete cyane ni uko ari indwara iriko iramara inganda nyinshi cyane mu burundi ni indwara igira gatatu iriko iramara inganda iriko iramara abantu ku musego inyuma ya malariya na sida aho mu burundi iwacu mu bitaro bitandukanye bibi byo mu gisagara canke bibi byo mu ruguru hagati iyi ndwara ya diyabete igira gatatu iriko irica abantu uko iminota itanu ihera hariho umuntu ariko aritaba imana kubera iyo ndwara ya diyabete Eh, kenshi eh, kera bakunda kuvuga ko indwara nk'izo za diyabete ari indwara z'abantu bakiza ari indwara zo mu bihugu biteye imbere ni ikihe catumye iyo ndwara ikwiragira no hagati mu gihugu nko mu burundi
urakoze cyane ibyo ni ibintu abantu kera biyumvira iyo diyabete niyo ababyibushye niyo abatunzi bafite amahera menshi niyo iva mu miryango ikize niyo ibambewe uno munsi ibyo turi ko turabona diyabete iri mu bantu ahubwo ata buryo bafite ata mikoro bafite kera kandi ntibari bazi nuko diyabete iri mu bana ubu turi ko tubona abana benshi bafite indwara ya diyabete n'ubu muri iki kigo cyacu turafite abana barenga amajana abiri bafite indwara ya diyabete igituma rero diyabete iriko iragwirana cyane cyane cyane mu gihugu hagati ukajya mbere no kuyimenya bageze muri za ngaruka mbi zitari nziza ni uko bafungura ibintu bitabereye barafungura cyane amavuta ku bwinshi ntibazi ingorane amavuta afite ku mubiri w'umuntu hanyuma ikindi baranywa inzoga nyinshi cyane zitandukanye inzoga z'ikirundi umunanasi reka n'iz'ikizungu bazinywa ku bwinshi cyane urabaza nk'umuntu ahubwo agenda anywa amusiteri zitandatu za bibiri bitandatu bari n'abarenze ikaziye reka banywa inzoga nyinshi zitandukanye kandi inzoga bariko barazikora muri giraseri bazikora n'isukari hanyuma turi murabona turi mu gihugu kiri kiri cyane mu bukene turakennye cyane abantu bafite ibyiyumviro byinshi bafite siterese nyinshi mu buzima bwabo n'icyo rero twarasanze abantu benshi bagwara izi ndwara zitandukira kandi zidakira harimo na diyabete ugaca usanga abarwayi benshi kubera siterese iby'imiduga mu miryango kubera ubuzima bwananiranye ikindi kiriko kiratuma diyabete iriko iraduga cyane barya imfungurwa atacu byinjiza mu mubiri cyotuma umubiri umererwa neza ukuvuga barya indya ntanganguvu cyane kurusha ibindi byose baca umugani mu kirundi mu byamwa n'iby'abana imboga n'iz'abana ariko ugasanga abantu barindya ntanganguvu kuva ku wa mbere gushyika nko ku wa mungu atakindi ahinduye ikindi kintu kiriko gituma abantu barwara diyabete cyane ni ibiva mu miryango hariho imiryango igora diyabete ugaca usanga muri sokuru sokuruza bararwaye diyabete hanyuma abantu rero ntibipimishe bakaza kwipimisha ari uko babonye yuko barwaye
diyabete irimwo ubwoko bubiri n'ubuhe bwoko bugwiriye cyane mu burundi
diyabete iri mu bwoko bubiri hariho diyabete ya mbere y'abana kuva bakivuka kujya ku myaka mirongo ibiri n'itanu na diyabete ya kabiri tipe d y'abakuze aribo dufise benshi nibo dufise benshi mugabo ntitwavuga ngo nibo dufise benshi no munsi kubera nta bitigiriye izina mu burundi dufite ntiturapima ngo tumenye tuti mu burundi bitanu ku ijana icumi ku ijana ni uko abo bakuze aribo bajya kwa muganga abana tumaze kuronka nko ku rwego rw'igihugu abana barenga amajana abiri mugabo ntacyo twereka ko abana aribo bake cyangwa abakuze aribo benshi muga ku biharuro dufite uno munsi abakuze nibo benshi kubera aribo bajya kwa muganga nayo ubundi nta bipimo turakora mu burundi ngo tumenye tuti mu burundi ibipimo ni ibicanye neza ku rwego rero rw'igihugu nta biharuro by'ukuri mufise ku barwaye ubwo bwoko bubiri bwa diyabete baba abana n'abakuze
nta biharuro by'ukuri dufise ibiharuro twishimira tuvuga ku buri mwaka ni ibiharuro batora mu bitaro haba mu bitaro byo mu gihugu hagati haba mu bitaro bya bujumbura opitare rw'akarenzi urabona ko uriko fakirite ya medisine n'ibitigiri rero biva mu maasosiyasiyo ashobora gupima indwara ya diyabete nta handi babitora nta deputaje do masirabo radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga aho twatumiye umuyobozi w'ikigo aprepidia burundi uh, kijejwe kurwanya indwara ya diyabete uh, space caritas nsavyimana uh, ku mirongo ya telefone hacimana araduteye akama hacimana tubwira irindi zina ukatubwira naho uri
izina ryanje nitwa godiya hacimana nkaba ndi karuzi eh, mufise akabazo canke interero intererano
akabazo nari mvise kwa mbere nagomba ndamubaze mbega muri izo ndwara y'imyaka mirongo ibiri n'itanu n'iy'abarenga ikaze ya mbere n'iyihe mbega umuntu agiye kwa muganga ari ibice ijana ku ijana cyangwa n'abanyura bafite amafaranga bamurihira murakoze murakoze mumwishure madamu caritas
nasubiremo ikibazo neza sinumvise mu ntango ngo mwasubiramo ikibazo yariko aravuga ko ndibaza ngo iyi ndwara igwiriye cyane muri ubwo bwoko bubiri hamwe ngo n'abantu baje kubitura ngo ko bariha amafaranga canke mu mubafasha kugabanya ibiciro nimba navyumvise neza
murakoze twebwe mu ishyirahamwe ya pepide ya burundi aho dutumbereye iyo baje kwipimisha mu ishyirahamwe mu minsi iheze umu- umuntu aje kwipimisha wese ari umunywanyi w'ishyirahamwe twamupima ku buntu ubutarira umunywanyi w'ishyirahamwe nawe yarashobora kuriha amayero igihumbi kugira ashobore kumenya ko afite iyo ndwara ya diyabete cyangwa ataki- atayifite ariko mu bitaro bitandukanye byaba mu gihugu hagati cyangwa i bujumbura bisemi bayipimira amahera makeya n'ibihumbi bitatu urumva mu ishyirahamwe ko hariho akarusho ikindi twarekuriye ishyirahamwe abanywanyi b'ishyirahamwe ni uko dufise ba bandi bitwa abamambe benevore baba abaganga cyangwa abaforoma bitanga kugira bafashe abo bantu nka twebwe gusuzumwa ufite umu- indwara ya diyabete twabigize ku buntu nicyo gituma icyo kigo bakitura kugira bisuzumishe niyo bapimye muganga arabandikira imiti iyo umuntu bamutoye indwara rero twababwiye yuko dutanga iyo miti ya insuline ku bana bahari hagati bakivuka gushyika ku myaka mirongo ibiri n'itatu iyo miti twayironkejwe n'icyicaro kiri mu gihugu cya australia life for child ifasha abo bana muri iyo miti abo bana rero turashobora kubaha ya miti ya insuline turashobora kubaha inshinge turashobora kubaha bya bipimisho amagirikomotere na twa dukoresho twa banderete n'amaserenge ku buntu abo barenza imyaka mirongo ibiri n'itatu nabo ni ukuri baracyafite ikibazo kinini cyane aha mu gihugu iwacu insuline no munsi mu mafarumasi menshi igurwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ni ukuvuga Eh, iyo by'amafaranga yaje y'amarundi?
mw'ishyirahamwe, ibiri na bit- ibihumbi mirongo ibiri na bitanu y'amarundi eh.
ni ukuvuga iyo aje mu ishyirahamwe ryacu ego hari ibyo tumufasha n'ibyo tudashobora kumufasha nk'ubu turafite igipimo gipima diyabete y'amezi atatu hemoglobine girike icyo turashobora kumufasha akariha mirongo itanu ku ijana y'icyo gipimo nacyo gipima ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu imiti nayo ni ukuri haracyari ikibazo imiti ntituraronka imiti ifasha abo bantu bakuze ariko kubera nyine turiko duhimbaza iminsi mikuru ya noyeli n'umwaka mushasha hari umugiraneza yaduhaye insuline nkeyi ubu turiko duha abantu bose barwaye indwara ya diyabete ku buntu Eh. dufise na noa kwi telefone noa uratwumva
yego ndabumva eh, wotubwira n'izina ryawe naho uhamagara iri
Eh, izina ryanjye ni nowa nyandwi
uhamagara Eh, muri urihe kano kanya ni mu kamenge mu kamenge ufise ikibazo canke Yego.
intererano Eh, ni ikibazo cyo kubaza ku mvo zoba ziterwa n'igisukari Eh, kuko nk'abantu benshi mu burundi barabona yuko ngo nk'ikinyobwa cya bararudi uhereye kuri primusi yuko ngo coba kirimo isukari nyinshi cyane n'ibinyobwa byine byose bya amusiteri n'ibindi numva rero nagomba kubaza nk'abo bahinga babyigiye i- i- ico boba bariko barakora bagakorana n'ibi bintu n'aya mahinguriro ari mu gihugu cyacu kugira ngo bidatera bibandanya bitera Murakoze.
indwara za diyabete Harakoze.
amafanta ni- n'ibindi binyobwa eh, reka bishure eh, mumwishure Eh, kugira tuba eh, kugira ngo tumenye ukuntu dushobora kwirinda iyo ndwara bijyanye ni- n'uko ubona indwara itera yiyongera mu burundi
reka bishure eh, mumwishure ego Eh, Murakoze.
ndacyari ku murongo murakoze cyane kubaza icyo kibazo mwagize kuvuga yuko babwira yuko ishyirahamwe burasiri riba rikorana ibinyobwa isukari ari primusi ari amusiteri cyangwa amafana ibyo ni byo iyo bariko barahingura zirya nzoga barongeramo irya sukari ni bimwe bita sira- sirajute urumva rero ingorane dufite aha iwacu i- ibintu dukuramo amasukari biratandukanye urumva hejuru y'ibyo binyobwa turafungura imfungurwa zirimo ibinure byinshi abashinga nawe murajya mu kabare mukarya ibinure byinshi kuri za broshete hanyuma ikindi mukuramo amasukari ni imfungurwa zimufungura muhira abafasoni cyangwa abakozi bariko barakinjika bashiramwo ibi- a- ibinure byinshi ugaca usanga rero ya sukari wayikuye muri za nzoga za buraseri wikuye muri za mfungurwa ntitwibagiye yuko rero n'ibindi byinshi abantu batakigira siporo benshi ntibagira siporo abandi buri mukino bugoye usanga umuntu atamenya ingene aramuka cyangwa yirirwa kubera ubukene ibyo byose biba bihuye na ya sukari ya buraseri iri muri za nzoga abantu bariko baragwara diyabete ku bwinshi uti none wogira iki twebwe mu ishyirahamwe ryacu dusaba guhindura inyifato diyabete iriko iraduga n'ivyo muravyumva ko iriko iraduga nyamba bafata inyobwa nyinshi tukubwira yuko uhindura inyifato wanywa ibiyeri bitanu canke bitandatu gabanya ugenda uragabanya uzotinda ubone ko inzoga atakamaro kubera hari igihimba cy'iwacu cyitwa igitigu icyo gitigu rero kibika isukari iyo rero haje isukari nyinshi ivuye muri ibi bintu by'ifungurwa mu binyobwa nyinshi igitigu kiraruha ugaca usanga gitanguye gukora nabi ariho turiko turabona n'abantu benshi barwaye indwara ya diyabete kubera igitigu cya- cyarushe kubera isukari iriko iraba nyinshi n'urwa hagati rugaca rukora nabi rero ikindi turiko turahimiriza ni uko mu miryango mufungura ifungurwa zinoboye zitagira ibyo binure ibyo binure biriko bigatuma amagara yacu ariko amererwa nabi no mu kabare abasinga ntayo mukigerera mugafata za broshete nke canke mugafungura ibintu bitagira ibyo binure mu kabare twahimiriza yuko gukura kw'ivyo binure imbere yo gutegura izo broshete murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishyirahamwe ryanyu icyo kigo cyanyu aprepidia burundi n'ubuhe buryo mufise gushika ubu kuko muriko muravuga ivyo bitigiri vyiyongera n'ababitura nibaza ko ari benshi mu muvyifatamwo gute muhangana gute n'ivyo bitigiri vyiyongera n'abantu babitura
uburyo dufise si ikirenga ubwa mbere ishyirahamwe ryose uko ritegekanijwe mu gukora turafise abanywanyi no mu ishyirahamwe ryacu rirafise abamambure benevore ba bandi badahembwa umushahara barenga amajana atanu na mirongo itanu abo bamambure rero buri kwezi barariha igihumbi kugira babe abamambure b'ishyirahamwe ayo mahera rero araheza kongerereza ibikorwa byo mu ishyirahamwe hanyuma ubundi bwikoro dufise hariho iyo poroje nyene twababariye life child iradufasha cyane mu kuduha bya bikoresho by'amagambirete biciye ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kukinga sida rero ibyo byose bira- bica bidusayidira mu gufasha abo bandi bose mu gukora ibyo bikorwa byose kugira ngo turabe abo bantu baba bagwaye cyangwa batagwaye iyo ndwara ya diyabete ayandi mikoro hariho abagiraneza bakeyi ashobora kumva akamu duteye akaduha imfashanyo tugashobora gukora ibikorwa bike bike bijyanye n'uburyo dufite Eh, ku bariko baratwumviriza ku vyerekeye iyo ndwara y'igisukari ni ibihe bimenyetso umuntu ashobora ku- kumva yo- akibaza ko yoshobora kuba yifise imbere ko afata ingingo nk'iyo kuza kwipimisha
murakoze cyane ikimenyetso cya mbere umuntu arakoyora aguma agenda ku mwanda muto kenshi cyane akabyuka mu ijoro gatanu gatandatu ndwi karenga me- imbere no ku murango uko nyene ikindi kimenyetso cyerekana ko umuntu atanguye kuba yari kararwaye indwara y'igisukari arasonza cyane hariho abaguma baba bagomba kurya kurya hanyuma hariho abandi bata ibiro cyane hanyuma hariho abandi bantu bagira ibihute ku mubiri bitandukanye by'ubwoko bwose hariho abagira uruhumyi hariho abagira mbere abafasoni bobo tugeramiwe n'uko imbanyi ziriko zirakoroka ubwinshi ugasanga muri ya mazu ya maternete bariko bagira amaborotema cyangwa bakabyara abana bapfuye kubera iyo diyabete hariho n'abarumwa cyane bakaguma baka bakagumana inyota idahera hariho rero n'abagira ubuhumyi ugaca usanga ibyo byose ibimenyetso ni byinshi hariho n'abumva ibinyanya mu kuguru bakagomba kuguma biyagaza ibyo byose biri muri bya bya bimenyetso byinshi indwara ya diyabete radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nsengiyumva nsengiyumva uratwumva
ndabumva cyane rwose ndabahaye imiri mwiriwe wotubwira irindi zina n'aho uhamagaye uri
Eh, irindi zina nitwa eliya nkaba mpagaze ndi bujumbura mu burundi mufise ikibazo mubaza canke iciyumviro muterera
eko nagomba nterere nongera mbaze ubusanzwe iyo ngwara twebwe bato bato duhora tuyumva kanka jewe ntavyo nzi ko ndayigwaye canke ntayigwaye kuko jewe mbona nkomeye ariko nashaka mbaze none ko duhora twumva yuko iyo ngwara ari ingwara ngendanwa iri mu mugwi w'ingwara ngendanwa ubwo umuntu muto muto birahita bikamworohera ko agendana nayo igihe kirekire ayirwaye mu gihe tubona bo onye bifise baca babategeka kurya utuntu tuzinze harimwo ubushaza butoto mu gihe umuntu muto muto adashobora guturikira ikiro c'ubushaza c'ibihumbi bitanu canke bitandatu hanyuma akandi nako mbega imiti yayo ubwo ntizinze cane umuntu ayikeneye arashobora kuyironka ahantu hose aba akeneye kuyijana hanyuma nagomba ndangize nshimira iradiyo ikiganiro c'amurakoze murakoze mumwishure madame Caritas
arakoze cyane indwara ya diyabete avuga ati ni ngendanwa yego cyane ni ngendanwa diyabete umaze kuyimenya iri muri rwa- za ndwara zidakira kandi zitandukira kandi mushobora kubana ubuzima bwiza bunini bubaho hari abamara imyaka mirongo itatu n'izindi mirongo itanu mugabo mu gihe ugumanye inyifato ibereye zimwe uhanuwe n'abaganga diyabete rero irayirambana kujya abantu bafashwe n'umugero bwa kera bakihebura ariko uno munsi abantu baca umugari ngo abagwara diyabete barwara sida kubera baronse imiti kandi bakamererwa neza diyabete rero ni indwara urambana ati mbega kubana na diyabete ntibizinze ego birazinze mugabo twebwe mu guhanura guhanura tubonye ubuzima bw'umuntu wese arebye kutubwira ngo baguhanura kujya ubwishaza ngo ikiro kigwa hagati y'ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi bitandatu ego ubwishaza burazinze bibana n'ibi- bivana n'ibihe hari igihe buzinduka n'ikindi gihe buzinga mugabo twebwe ibyo dushyira imbere ntidushyira imbere ubwishaza kubera turafise abantu b'imyuga itandukanye turafise abatunzi turafise abakene rero iyo uyu muntu afise ama- ubukene mu mufuka adafise uburyo bwo kugura ibintu tumuhanura inyifato ashobora kujyako akabaho neza nk'imboga mu gihugu cyacu imboga tugira imana imana yaraduhaye imvura imvura igwa metero icyenda kuri cumi n'abiri ahantu hose hari imboga mu gihugu cyacu kandi imboga ziri muri bya bintu mu gihugu iwacu zitagize turafise amashu turafise ipinari turafise irengarenga turafise iki ni ukuvuga rero duhimiriza cyane imboga kurusha ibindi ikindi duhimiriza ni gufungura indya ntanganguvu nkeyi kurusha imboga indya ntanganguvu turazifite turafise ibiraya turafise ibitoki turafise ubugari bw'ingano turafise ubugari bw'ikiro bike numvise twaba mu bugenzi turafise byamye biriya bugari bw'ibigori bukoromboye biva mu buganda reka turafise ibintu dufungura mu gihugu cyacu rero ntuvuge ngo tukubwiye ngo ujye ifi indagara ubwishaza ibyo ni byaba abantu bifise hanyuma ikindi turiko turahimiriza ni uko umuntu wese yogira akarima ko mu kigo rero mu buyenzi ntimugira akarima ko mu kigo kubera nawe mugira murima mugabo rero tuhimirize yuko umuntu afite diyabete yoraba ibyo afungura bijyanye n'uburyo bwiwe buciriritse akarya imboga akarya ibyo bintu by'amahera make make kandi akabaho neza murakoze yabajije n'ikintu cyerekeye imiti imiti ya esirine isako imwe mu mafarumasi y'abigenga bajya bitwa amafarumasi dogro irarangurwa hagati y'ibihumbi cumi na bitanu gushyika kuri cumi na bitandatu mu mafarumasi yayandi y'abadetaya iragurwa ibihumbi mirongo ibiri hagati ya mirongo ibiri cyangwa mirongo ibiri na bitanu urumva yuko izinze cyane rero nicyo gituma turiko turatera akamo leta amashyirahamwe mpuzamakungu ekuwe umugiraneza wese ko yoba hagufi y'umurwayi wa diyabete kubera iyo miti iya cyakinze murakoze murakoze Eh, mwavuze ko ishi- ikigo canyu aprepidi ya burundi gikorera mu bice bitandukanye by'igihugu naho cane cane mukorera cane mu ntara ya gitega mwitegereje mu bice bitandukanye vyo mu gihugu iyo ndwara i- ibonekeza hose ku rugero rumwe canke hari intara aho ibonekeza kurusha ahandi mu bushakashatsi mwagize
mu bushakashatsi twagize aho mu ntara zose diyabete hose ntiziriye kurusha ahandi nko mu ntara ya kumoso kumoso ni mu ntara za rutana ruyigi igipaki cya cya ruyigi na cankuzo aho hantu twarasanze diyabete igwiriye cyane ahandi hantu diyabete igwiriye naho tutarajya kuhakorera ni intara za rumonge za bubanza igituma zibiriye nk'izo ntara za rumonge ni abantu bafungura ubugari kuva ku wa mbere gushyika ku wa mungu n'akaboga akaboga ni ifi cyangwa n'inyama urumva baguma ku binure bakaguma kuri ubwo bugari bw'imyumbati ata kintu birimo urumva bagezanja ata kintu zirimo zunganira umubiri mu ntara ya kumoso naho ni abantu barya ibinure cyane nababwiye yuko nko ku munsi w'isoko barashobora kubaga impene ijana bakarara bazimaze zose kandi naho nyine mu ntara za kumoso bari mu muceri cyane bakarima n'imyumbati ni ukuvuga imfungurwa zabo bagira umuceri bakagira imyumbati bagashyirako n'ibyo binure cyane n'iyo batetse bagashyiramo ayo mamesa menshi kubera barayarima ni nko mu rumonge ni ukuvuga bajya zange nyine zirimo bya binure za za ntanganguvu nyinshi usanga bituma umubiri wacu atabasoda bakwiye bakingire umubiri kugira ngo ntagwara indwara ya diyabete Eh, muri make ni nk'ihe izihe- ibyihe bifungurwa wibaza imfungurwa umuntu yakwirinda eh, kugira nta- ntagire iyo ndwara canke n'uwifise kugira ntibandanye ikomera Eh, izikomakomeye zi- mwibaza ko zishobora kuba ari intandaro yayo
ibintu twakwirinda cyane nk'uko nabivuze ni ibinure bitandukanye aho biva hose ibinure nibaza yuko ari ibintu dukwiye kwirinda cyane mu miryango iwacu ibindi dukwiye kwirinda ni izifungurwa zivamo amasukari z'ubwoko bw'inzigo budatuma bwinjira mu mubiri ni ibi bisukari ziva muri izi nzoga za buraseri ni isukari iva muri ibintu dufungura ari amafiriti mu miryango ni isukari iva muri ibi binyobwa za kanyanga mu gihugu hagati bagana cyane bya bindi bavuga ngo umugorigori ibyo byose ni ibintu biriko biratuma intuzeya hanyuma ku maze bituma isukari iduga hanyuma ku maze kurwara indwara ya diyabete nawe turamubuza irya myumbati ivuye mu kuzimu irya myumbati bagisoroma kuri giko nyene kubera irimo amido nyinshi amido nayo ni isukari ibyo byose rero ibicumbi burya bivuye mu kuzimu birimo isukari nyinshi burya turakunda kubibuza abantu barwaye diyabete kubera birimo isukari nyinshi cyane ariko izindi fungurwa turazifite zitagira amasukari menshi namaze kuzivuga ibiraya ibitoki amateke ubugari bw'ingano yafu ikoromboye utwage ibyo byose ni ibintu bifasha umuntu nko mu buyenzi kubera ubutwage buriyo bwinshi bujumbura buva mu rumonge nibaza yuko byamufasha asize ko na za mboga zitagira ibinure byinshi murakoze tugaruke eh, ku matelefone innocent aduteye akamo innocent uratwumva
reka ndabumva mwotubwirira niriza naho muhamagaye muri
Eh, je ndi mu gisagara cya bujumbura mu kanyosha musa akabazo canke intererano
isari intererano Eh,
Eh, none diyabeti ba- barayipima mu mavuriro hose hose none diyabeti yoba ifise imiti none uyivuje u- urakira hama tugasaba nimba diyabeti ikira kuwotu kuwotubwira nk'imiti yayo
murakoze Abanyene mu gisagara bakatubwira nk'ahantu bashoboye kuyivurira
Mura- eh, murakoze Re- reka bishure eh, madame eh, caritas
murakoze cyane abagize ati mbega diyabete barayipima ibijumbura mu mavuriro yose ubusanzwe amategeko y'umushyikirangajwi bw'amagara y'abantu ni uko diyabete yategerezwa gupima mu mavuriro yose y'igihugu ariko ibyo turi ko turabona ntibayipima mu mavuriro yose hari ivuriro ushobora kugenda ugasanga nayo apareye gupima diyabete ntayo bafise cyangwa bakakubwira ngo bwa bukoresho ngo twarabubuze urumva ntibaraba amavuriro ntarashira ukubute urabona yuko diyabete iriko iramara inganda mu gihugu iwacu iyo rero ni intambamyi dufite cyane haba amavuriro yo mu gisagara i bujumbura cyangwa mu gihugu hagati ikindi abajije ati mbega imiti ya diyabete iraboneka ego imiti ya diyabete iraboneka ubu kera imiti ya diyabete yari ingorane mu gisagara cya bujumbura iriho mu mafarumasi yose haba muri farumasi amwe baranguramo cyane ajya aye mato mato mugabo nibaza yuko mu gihugu hagati imiti ya diyabete itarashika hose urashobora kugenda no mu ivuriro ritoya muri santere do sante cyangwa hariho n'ibitaro ugenda ugasanga ya insuline ariyo umuti wihuta ku murwayi wa diyabete ntayo bafise ugasanga umurwayi agiriyeho ingaruka mbi bitabye imana n'inzoka hanyuma yaba agize ati mbega diyabete irakira diyabete umaze kuyirwara ukajya muri rwa rugero kuyirwara ntikira ni indwara idakira ni indwara mu z'abana ubuzima bwose mugabo wifashe neza ukagira za nyifato zimereye abaganga baguha zo gufungura neza kugira imyimenyerezo kutarya bya binure kujya kwa muganga wumvise ingorane iyo ari yo yose diyabete urayibana mu buzima bwiza bubaho bukamara imyaka irenga mirongo itatu n'ibindi twebwe tugitangura ishyirahamwe hariho abana twaronse bafite imyaka itanu bari muri za kaminuza hariho n'abariko baraheza amashuri urumva yuko kubera bumvise akamo bakemera yuko barwaye indwara diyabete ugahindura imyifato urumva ko bariko baragira amabigero rero n'abayirwaye mu bihugu byo hanze ari abana ubu bamaze kugira amamariyaje kandi bafite abana abuzukuru kubera babandanije inyifato zibereye rero ikindi utegereza kumenya ufite indwara ya diyabete ni uko udahagarika imiti hariyo abantu benshi bahendwa na ba rumenyi bungurira guha uyu muti uyu n'uyu ngo diyabete irakira abo n'abangushi kandi n'ibyo biriko biragwira mu gihugu iwacu diyabete umaze kuyirwara ubana na muganga akaguha impanuro uhagarika umuti uzowuza umuti ubuzima bwose yaduze barashobora kuguhindura imiti abaganga bakaduza umuti cyangwa bagahindura uwo muti bari ku binini bakaguha insuline ubwo diyabete uzoyinwa ubu dusoyibako
ndeka tubandanye iki kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ndwara ya diyabete mwavuze ko biva no ku iyo ndwara iyo nk'abavyeyi bayifise ko ishobora gutandukira no ku bana bavyaye n'abakurikira ko bifatira no ku miryango mwobisigura neza
murakoze cyane diyabete turiko turayibona cyane nicyo kivugo cy'ubu mbere muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu rya diyabete federasiyo mondiyali di diyabete yashyize imbere teme fame diyabete kubera ko yashyize imbere icyo kivugo ni uko turiko turabona abapfasoni ababyeyi bagira indwara ya diyabete bafite imbanyi ubwa mbere umuntu wa diyabete murazi bambaye afite imbanyi ni umuntu afite amagara make ubwa mbere iyo afite amagara make rero kubera iyo ndwara umubiri ntiwigwanira cyane hanyuma yacu ajya muri predisipodisi yacu ajya muri ba bantu bashobora kurwara diyabete hari igihe iba afite umuryango yavuyemo ufite indwara ya diyabete ugaca usanga nawe arayigize afite indwanyi kandi mu bindi bihe atarabigize rero iyo umuntu afite indwara ya diyabete ingobyi y'umwana irasaza n'ingoga isaza n'ingoga kubera iryo sukari irayiturira ugaca usanga rero umwana arashoboye gupfira mu mbayi cyangwa indwara irakorotse cyangwa aribarutse umwana agashyika adashobora guhema neza cyangwa akagira bya biro byinshi agahema neza agaca yitaba imana diyabete rero ni sirikontansiyeri z'abapfasoni bose bagira diyabete bafite imbanyi biva ku byinshi ibyo afungura umuryango biba yaravuyemo cyangwa n'imyifato agira iyo atwaye indwanyi cyangwa ataratwara indwanyi nicyo gituma duhanura umupfasoni wese agomba kwibaruka umwana yoba akomeye yuko yakwipimisha indwanyi atarayitwara yakwipimisha atarayitwara ukwezi simese ya mbere ajya amezi atatu ya mbere akipimisha buri simese akipimisha kugira amenye indwanyi yiwe ingene imeze yuko atanadiyabete afite cyane cyane muri cya gihe cya nyuma amezi atatu ya nyuma akaguma yipimisha kugira akingire indani hanyuma rero amaze ko bayimutoye diyabete bacyamushyira kuri wa muti wa insuline umuntu afite diyabete ntashobora gufata birya binini umuti wa insuline niwe wonyine umugore afite imbanyi bamuha kugira bakingire iyo mbanyi bakingire uwo mwana w'indani adashobore kwibaruka akomeye kandi iyo yagiye kubitora insuline neza akawufata neza arashobora gukingira umwana akadodo kadafite ya ndwara ya diyabete
murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu w'ibiceri ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe Eh.
namwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc kuko baratwumviza muri ko mukurikirana ikiganiro muri sanga aho turi ko tuvuga ku ndwara ya diyabete tukaba twatumiye umuyobozi w'ikigo aprepedia burundi madamu space caritas nsavyimana ikigo kijejwe kurwanya diyabete mu migambi mufise mu kugerageza kurwanya iyo ndwara muravuga ko mugerageza no guhamagarira abantu ku- kumenya iyo ndwara no kugene bo- boyirinda n'ibihe mukora
imigambi dufite ni uko tuguma duhimiriza gupima abantu ku bwinshi kugira babanze bamenye amagara yabo iyindi migambi turi turashyira imbere ni ugusansibiriza guhimiriza ahantu hose hashoboka tukajya mu mashuri tukajya mu ma- ahantu nyine habangamiwe mu makambi y'impunzi tukajya mu banyuramo tukajya mu- mu gihugu hagati mu benegihugu kugira ngo dushobore kumenya yuko abo bantu bose duhindura imyifato kugira ngo bashobore guhindura ingendo rero iyindi migambi dufite ni uko two- tworondera abagiraneza benshi badufasha ibi bikorwa murabona ibi bikorwa ko ari ibikorwa bidushobora ishyirahamwe rimwe reka n'amashyirahamwe ari mu gihugu iwacu nicyo gituma twirirwa turatakamba abagiraneza iyo bari hose bahaguruke bakingire burundu bw'ejo kubera tudahagurutse burundu ejo abana bazarwara diyabete ari benshi abantu bahume abandi bacika amaguru hanyuma rero igihugu kiyahombere icyabwenge kiyahombere n'akaduce k'igihugu turi ko rero turatakamba tubwira n'ubushyikirangantego bw'amagara y'abantu bwo guhaguruka kugira bushyire imbere indwara ya diyabete kugira bashyire imbere indwara ya sida na malariya nayo nyine bayishyire mu mapriorite y'uko ibangamiye amagara y'abantu ari indwara igira agakurikirana inganda mu burundi iwacu tureke no ku isi yose ni indwara igira gatatu murakoze Eh, dufise kandi kuri telefone joseph joseph uratwumva
Eh, ndabumva Mu- tubwire irindi zina naho muhamagaye muri
Eh, mpamagaye ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo nkaba nitwa mugirimana yosefu Eh, mufise akabazo canke iciyumviro muterera
Eh, mfite ak- akabazo
Eh, mubaze
Eh, urabona ko ah, ha- hariho ubucuruzi cyane cyane bujyanye n'ibintu by'ibisheke sinzi mu kirundi niba ari ibisheke cyangwa ibikaju ah, ibikaju
Eh, none buriya mumbarize umutumire niba ataba ari inkwezi y'amarere mu bijyanye na- no gutera diyabete
mumwishure madamu caritas
murakoze cyane ego bikaju natwe kera twarabyiyumvira yuko ibikaju byaba biri mu bintu byaba bitera indwara ya diyabete cyane muri uyu mwaka twari twarashyizemo cyane kugendera hagati mu gihugu turashyiramo intara ya rutana hariya muri sosomo niyo barima ibikaju byinshi cyane hariya za kinyinya mu ntara y'uruzi barima ibikaju byinshi cyane ariko abantu twatoye isukari nyinshi twasanze ahubwo bitari kuri ibyo bikaju ngira ni uko ibikaju babijya ari irya sukari nyine ikiva ari y'amazi akandagira agira nk'iriya sosoma ibihoma ni ukuri twasanze cyane ahantu hari indwara ya diyabete barya ibifungurwa ibimera n'ibindi ahantu twaragiye mbere no mu kiyaya gupima ahantu barimo ibikazi byinshi cyane muri komine kinyinya ahantu hitwa imuwazi mu kiyaya barimo ibikazi byinshi cyane ibikazi bishoka mu gisagara cya gitega mbere no mu ntara ya riga biva muri icyo kiyaya aho hantu hose irimo nta diyabete twatorewe nyinshi cyane ni icyemezo rero cyemeza yuko ibyo bikazi bitoba biri intambamyi cyane ahubwo tworonderera ahandi kurusha ahandi muri iyo ndwara ya diyabete murakoze mureko murabona ko turaganira kuri icyo uh, gikorwa cyanyu cyo gukangurira abanyagihugu kugira bamenye ivyerekeye iyo ndwara n'ingene boyirinda mubona icyo gikorwa mu nyigisho mumaze gutanga hari mufise icizere mubona ko hari icyo bishika ko ko abantu ba- bavyumvira
ego icyo gikorwa cyo guhimiriza cyo gusansibiriza kujijura abantu ku ndwara ya diyabete n'ingaruka mbi yacyo turabona yuko abantu banyotewe ibyo biganiro byinshi hariho n'ikiganiro duhora dutanga kuri sitari feme abantu baradutelefona bakatubwira ati turanyotewe nuko busubira ukaduhanura n'iyo tugiye mu gihugu hagati turabona yuko abantu bose ahubwo babona ko ari ibitangaro bibashyikiye ari imana ibarumikiye umuntu ababyijura ni ukuvuga yuko ibyo bikorwa byo guhumiriza bikwiye kugwira cyane kurusha uko biriko birakorwa hanyuma n'ibikorwa byo gupima ku buntu bikagwira cyane ku byaha kubera abantu iyo tugiye kubapima baritaba ku bwinshi nk'akarorero muri iyi ndwi iheze mu ntara ya gitega kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya cumi na gatanu rya cumi na gatatu gushika cumi n'umunani iminsi itatu gusa twashoboye gupima abantu igihumbi muri abo bantu igihumbi twatoyemo abantu mirongo itanu n'umunani bafite indwara ya diyabete murumva yuko iyo tubandanya indwi yose ko twari kuronka abantu barenga abo ni ukuvuga barabyitaba ku bwinshi ahubwo badusaba ati mudusangire abana ku mashuri nabo tumenye ingene bameze urumva rero icyo gikorwa cyari gikwiye kujyamo uburyo bwinshi kugira ngo abantu bose bashobore kumenya amagara yabo Eh, ariko umuntu yitegereje nk'abantu baba hagati mu gihugu n'abantu abantu bibaza ko eh, kubera bakora ibikorwa biruhishije ibikorwa ibyo no kwita mu gifaransa activité physique ko byofasha mwariko muravuga ko mu, mu- mu bitera iyo ndwara hariho kutagira nka sport n'ikihe catumye ivyo bitakiba abantu bibaza ko abantu bakora cane nko hagati mu gihugu bakora ibikorwa biruhisha
urumva activité physique irafasha nibyo umuntu afite indwara ya di- ya diyabete cyangwa no gutarayirwara ikamukingira mu bwite ibiharuro ntibyaduzwe kubera batagira activité physique urabona nko mu gihugu hagati nta motokari bagenderamo bagenda kurima n'amaguru igikorwa cyose bakoze bagenda n'amaguru mugabo ni kubera bya bindi namaze kuvuga bajya bitabereye ibinure bakanywa inzoga nyinshi zitabereye kandi bakarya n'indya atakanovera zigira zitagira za mboga zitagira bya byamwa nicyo gituma rero bagwara indwara bagwara iyo ndwara ya diyabete ku bwinshi ibisagara nabyo abantu batagira imyimenyerezo bagwara diyabete nibo abanyabiro bamwe bagenda n'abamotokari nabo barafite uburyo bwo kujya kwivuza n'ingoga kwa muganga bipimisha n'ingoga kurusha wa muntu wa ruguru
murakoze naho ku bijyanye na stress mwavuze kubera abantu baca mu bibazo bitandukanye bikomeye byerekeye ubutunzi byerekeye ibibazo byaciye mu gihugu Ah, icyo kibazo mu- mufasha gute abafite nk'iyo stress ndibaza ko ata masantere menshi ariho yo kubafasha
ikibazo nk'iki nkiye twe mu ishyirahamwe ryacu turafise wa mupsikologe umwe yize imibano azi ingene yagisha n'abantu na twebwe nyine mu mibereho byose turafise amaforomasi bijyanye kuri ibyo umurwayi bwa mbere agushyikiriye uramubaza ukamwegera kugira mubane neza akubwire akwijukire akubwire neza ingene yatanguye kurwara diyabete ubuzima abayemo n'ibindi rero icyo umufasha ubwa mbere umurwayi uramutahura ukamurondeza inyishu zibereye zotuma aba mu buzima bwiza rero mu mashyirahamwe nicyo gituma dukwiye kugwiza ba bantu bize ibintu by'imibano abibaye koko cyane abapsikologe kubera basanze badufasha cyane kugira abantu barengere siteresi zabo bashobore kubaho ubuzima bwiza nabo abajya kurwara na diyabete nayo na hiperetansiyo kubera ubuzima imfungurwa eka n'ibindi bukene burengere
Emmanuel twakuye ku telefone Emmanuel uratwumva
ndabumva neza ijana ku ijana mwotubwire irindi zina naho muhamagaye mutumbeye
ndi mu kanyosha
mufise ikibazo
yego je mfite inki- ikibazo eh, mubaze
nagomba kwiba- kubaza umutumire alo ndabumva mubaze
ati nagomba kubaza umutumire yuko ata kuntu bogerageza bagakora neza nk'uko bari basanzwe babigira bakaraba nk'izo gisukari nyine kugira bagipime bakaza bagipima mm, nko ku buntu nyine nko mu- mu- nko mu gihugu cyose bibaye ngombwa bakaza bara- baravura n'abantu nko ku buntu nyine nka kurya usanga nk'abarwayi ba sida babibagirira nyine ugasanga ibintu biriko biragenda neza
reka bishure eh, madame Caritas
barakoze cyane iki gikorwa ni cyiza cyo gupima abantu ku buntu mu nteguro ya kazoza turiko turashira imbere hariho urunani rwavutse rw'indwara zidakira kandi zitandukira zikorera muri iki gihugu cya afurika east african community irimo urunani rw'indwara nyinshi harimo diyabete harimo izunguka ry'umuringi w'amaraso harimo asime harimo za kanseri n'izindi n'intandara turiko turagira amaporoje donke twarakoze poroje twatanze imbere muri iyi ntuzeya mbere hariho n'inama mpuzamakungu izoba mu kwezi kw'icumi na kabiri twaragize poroje kugira tuyihereze ibindi bihugu dushyigikiwe n'umugambi w'igihugu w'amagara y'abantu ubuzikirangange bw'amagara y'abantu kugira turobe turabe ko turonsa ibyo bikoresho tugashobora gupima mu burundi tukagira ya deputage domase mu burundi kugira dushobore kumenya bya bitigiri n'ayahandi nibaza yuko niba uri bujumbura ukeneye kumenya amagara yawe nibaza ko ukwegera ivuriro rikwegereye ahantu hose mu gisagara cya bujumbura mu bitaro nibaza ko bapima iyo ndwara ya diyabete ikindi turiko turakora turiko turakorana na federasiyo mondiyale ya diyabete ariyo ishyirahamwe ryacu riri mu runani naho nyine turafite amanama ibintu byo kurondera imiti ku buntu nabyo nyine turiko turabirondera ntihebura abarwayi ba diyabete mugabo ikintu cyose kugira intambwe ikagira n'iherezo rero turiko turasaba abagira neza turiko turadodora ku miryango yose kugira ngo ejo diyabete nayo mu burundi bayivure kujya bavuye sida na sida igitangura yaramaze abantu ariko uno munsi sida kubera ubereye mu ivuriro rito igashira ku bitaro byose kubera hari imiti basigaye bavuga bati hari kurwara diyabete urwara sida si ukuvuga ko sida yoroshye mu miryango ni uko sida yarose imiti bayironka ku mavuriro yorose ku bigero bwiza diyabete nayo intambwe iriko iraboneka n'iyi miti y'abana tumaze imyaka ine tuyitanga ntitwari tuzi ko tuzoronka zimwe duha abana ariko abo bana bariko baronka imiti kandi bamerewe neza kubera baronka iyo miti ni benshi baguma badushingira intara ibyo rero naho imbere ni heza reka twizigire yuko tuzoronka abagira neza benshi badufasha tukaronka iyo miti myinshi kandi tukayitanga ku buntu murakoze naho leta i- mukorana gute na leta canke andi mashirahamwe akorera mu Burundi yoba ah, yitaho indwara ya diabete canke izindi ndwara zitandukira mwariko muravuga
leta turakorana ku buryo ifite urabona leta ifite imigambi myinshi hariho igisata cya- kiriho mu buzikiranganzi bw'amagara y'abantu porogaramu y'indwara zidakira kandi zitandukira harimo n'iyi diyabete urumva uburyo bafise leta muri zirya bije babaha buri mwaka ntibararonka amahera menshi ahagije y'uko bashyigikira amashyirahamwe nabo nyine y'uko bukora ibikorwa binini biboneka cyane muri izi ndwara zidakira kandi zitandukira nicyo gituma leta nayo nyine iriko irakorana n'amashyirahamwe dukora mu runani ibyo bafite barabiduha nababwiye yuko nk'igihe sirine z'abana n'aho zasabwe n'amasosiyasiyo gusa mu buzikiranganzi bw'amagara y'abantu ibintu byose bashobora kuronka ari iby'ubuzima bwa gikomitere za bandelete iyo babifise babituronsa ku buntu natwe amashyirahamwe tugashobora gukora iyo batabifite naho turikora ku mikoro dufise tukabigura kugira ibikorwa bya misi yose bibandanye ni ukuvuga ubushikiranganzi icyo bufise burakiduha gushika ubu ntacyo baratwima bafise ibyo nibaronka byinshi bazoduha mugabo turacyakoresha uburyo buke dufite murakoze Ah, muri umunywanyi umwe mu banywanyi b'urunani mpuzamakungu ruje kurwanya indwara ya diyabete mu- mukorana gute Ni- ni ibihe mukuramwo mubona bifasha iyo mugarutse nk'umurundi mu kurwanya iyo ndwara
twebwe turi umunywanyi ni ishyirahamwe rimwe ririmo ambudura federasiyo interinasiyonari y'idiyabete iyo tugiye ubwa mbere turaronka inyigisho tuzironka ku buntu baratugirira amaforomasiyo tukungura ubumenyi tukamenya iyo indwara ya diyabete igeze imyifato twogira ibiti byose iyo tugarutse rero mu gihugu cyacu turahimiriza ni ibi tugaruka tugahimiriza abantu bose duhereye mu gisagara tukajya mu bihugu hagati tugahimiriza ibintu kubera buri gihe murabona siyansi iratera imbere ubuhinga bureveriwa mutsi bureveriwa urumva ntitugumana bwa bumenyi ikindi kintu federasiyo interinasiyonari idufasha iradufata mu mugongo iyo tugiye muri ayo manama nta ngorane twibaza ngo tuzoriha amatike cyangwa ibindi iradufata mu mugongo ikindi dufata mu mugongo urumva ibiki iradufasha kudodora hirya no hino kuri abo babariyeri dufu kuri ayo ma ONG interinasiyonare kugira ngo nabo bagarukire ibihugu biri cyane cyane muri ibi bihugu bikennye cyane nk'uburundi n'ibindi nko mu gihugu cy'u rwanda bamaze kuronka abagiraneza benshi nk'akarorero bafite abana igihumbi n'amajana atatu n'amajana atandatu na mirongo itatu n'indwi barwaye indwara ya diyabete bariko barafata mu mugongo n'igihugu cya tanzania cya kenya turi mu runani kubera baronse abagiraneza amashyirahamwe barafite ibitaro ndwi bivura iyo ndwara ya diyabete ata kindi bakora uca usanga muri ibyo bitaro harimo bamwe bagejwe inyigisho baba psikologe hagezwa mu gutanga insiguro guhimiriza imfungurwa zibereye abaganga b'ubwoko bwose abasipesiyarisite baba b'amaso cyangwa ibindi kubera iyo urwaye indwara ya diyabete uca urwara urashobora no kurwara izindi ndwara ibihimba bindi by'umubiri nicyo gituma ibyo byose turi ko turirukanka kugira ngo mu burundi naho turonke ikigo kibereye ikigo kirimo abo bahinga bose kugira umurwayi wa diyabete ashobore kuronka agiye muri icyo kigo yisange asange y'undi murwayi wa diyabete asange y'umuganga uwo ari we wese ashobora kumutunganiriza ku ngorane yose y'amagara urumva intambwe iracyari ndende mugabo turi ko turakora dufatanijwe n'ayo mashyirahamwe yose nibaze yuko tuzotera tujya imbere Mm, murakoze umwanya ugiye kurangira yamara nashaka hari nk'icyo mutashoboye kuvuga cyangwa ubundi butumwa mwoshikiriza abatwumvirije eh, ku bijanye n'iyo ndwara n'ingene muri kumuyigwanya mwobashikiriza
icyo noshikiriza abo bantu bose bari ko baratwumviriza ni uko batorindira yuko barindira aya makampanye domase kampanye turi ko turagira gratuituma nababwiye nko mu ishyirahamwe ryacu ugiye kwipimisha isukari utanga amahera igihumbi ariko turavye amahera igihumbi ni amahera make cyane mu buzima bw'umuntu urashobora gushyira amahera mu bintu bitandukanye ibinyobwa cyangwa ikindi ugaca usanga usohoye amahera menshi kurusha yuko wari kujya kwipimisha cyangwa ugaca usanga n'iyo urwaye usohora amahera menshi cyane rero twahimiriza yuko abantu buhaguruka bakabona indwara ya diyabete yuko yashitse yuko bokwipimisha ku bwinshi ikindi twohimiriza cyane ni uko bohindura imyifato mu miryango itandukanye ku mfungurwa n'izindi hanyuma bakajya mu mashyirahamwe kubera iyo umaze kujya mu ishyirahamwe umenya abandi usanga abandi aho bari bakaguhanura hajya Mm.
umurwayi ahanura uwundi murakoze mbere hari igihe n'umurwayi aguhanura kurusha n'umuganga murakoze rero twabahimiriza yuko bijukira ishyirahamwe areka bakareka kuba nyamugenda ko murakoze amashyirahamwe ari hejuru murakoze yari madamu sipesi caritas nsabye mu kiganiro muri sanga cuno munsi twako tuvuga ku ndwara ya diyabete hamwe n'ikigo cabo aprepidia burundi kijejwe kuyirwanya no gutanga inyigisho ku byerekeye iyo ndwara dushimiye eh, rero umutumire wacu sipesi caritas nsabye n'abadukurikiranye hamwe n'abaduteye akamo baga- baza ibibazo bagashikiriza n'ivyiyumviro vyabo turabashimiye rero mugire ibihe vyiza mubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika